Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'atii jaha walakkaa haga sa'atii torbaatti galgala ammoo sa'atii jaha haga sa'atii jaha walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'atii torbaaf walakkaa haga sa'atii saddeetiitti galgala ammoo sa'atii torbaa haga sa'atii torbaaf walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii soddomii tokko afurtamii tokkoo fi afurtamii sagal irratti akkasumas meetirbaandii digdamii shan kiilooherzii kuma kudha tokkoof dhibba saddeetiif kudhan irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'atii saddeetii haga saddeetiif walakkaatti afaan oromoon roobii ammoo galgala sa'atii saddeetii haga sagaliitti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
hadda guyyaan dilbata ammajii digdami sagal bara kuma lamaaf kudha torba babaaroo dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo alaamanni sa'aa namni waa horattan cufti sini badhaadha nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerra tartiiba qophii keenya har'aa kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an waaqonoleeti oduun jalqaba qophii keenya irratti isiniif dhiyaata. Sabboontonni Oromoo Somaalilaandii fi Puntlaandii keessatti maandheelee adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaraman ayyaana guyyaa wuboo kan bara kuma lamaaf kudha torbaaf bifa seena qabeessa taheen kabajaniiru. Sirna kabaja ammajii tokko guyyaa woboo baranaa miseensotaa fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo naannichaa geggeesse kan ilaalchisuudhaan gabaasaa qindeeffanne odutti aansuun isiniif dhiyeessina. xumura qophii keenyaa irratti ammoo guyyaa woboo ammajii tokko kan bara kuma lamaaf kudha torba waraana bilisummaa oromoo waliin giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa oromootti kabajachuuf kanneen biyya ambaa irraa dhufan keessaa biyya ameerikaa minisotaa irraa dargaggoonni oromoo qabsoo bilisummaa oromoo keessatti qooda adda addaa kennaa turanii fi jiran keessaa dargaggoo baay'isaa garbii fi shamarreen hawwee qinaaxii isaan tokko. haasawa gaggabaaboo isaan taasisan wal duraa duubaan isin biraan geenya hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana buunnaa hordofaa isiniin jecha oduudhaaf jaal libangadaa
irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kun sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromooti oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa oduu kan isinii dhiyeessu an liban gadaatiin godina arsii ona gadab asaasaa magaalaa asaasaa keessatti qeerroon oromoo kaabinoota gandaa wayyaanii irratti tarkaanfii maayii fudhatuun gabaafame haaluma kanaan gaafa amajjii digdamii afur bara kuma lamaaf kudha torba godina arsii ona gadab asaasaa magaalaa asaasaa keessatti qeerroon oromoo kaabinoota gandaa wayyaanee lama irratti tarkaanfii laaleessaa irratti fudhataniin tokko ajjeesanii tokko ammoo akka malee madeessuu oduun sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabe ifa godhee jira kaabinoota wayyaanee lamaan magaalaa asaasaatti qeerroodhaan tarkaanfiin irratti fudhatame abdataa galgaloo fi kadir mahammad kan jedhaman yoo ta'u Lukkeen diinaa abdataa galgaloo jedhamu tarkaanfii qeerroo kanaan battalumatti du'ee inni hafe ammoo madaa'uun hospitaala akka seenetu gabaafame. Qubsuma poolisii federaalaa magaalaa Finfinnee naannoo kiiloo jahatti argamu irratti tarkaanfiin boombii akka fudhatame gabaafame. Tibbana magaalaa Finfinnee naannoo Mooraa Yuunivarsiitii kiiloo jahatti kan argamu qubsuma poolisii federaalaa wayyaanee irratti tarkaanfiin rifachiisaa akka fudhatame maddeen oduu Finfinnee gabaasaniiru. tarkaanfii kanatti kan baaragee wayyaaniin naannoo mooraa kiiloo jaha dabalatee gandoota kanneen akka kiiloo afur ganda hurufa boombii yookiin jaan meedaa jedhamutti waraana humnoota tikaa fi basaasota isaa bobbaasuun namoota nagaa hiraarsaa akka jiru maddeen kunniin dabaluun addeessaniiru.
Kana malees magaalaa Finfinnee keessa humni addaa seeneera kan jedhuun sirnichi kutaa magaalaa Finfinnee hurufa boombii fi kiiloo ja'a waraana isaan marsiisise shororkaa uumuun isaa kan gabaafame yoo ta'u tarkaanfii fudhatamee wal qabatees walga'iin qaamolee nageenyaa wayyaanee olaanuun gaggeeffamuunis himameera. Farra uummataa kan ta'e waraanni koomaand poostii wayyaanee godina Booranaa naannoo Mooyyaaleetti konkolaataa uummataa irratti dhukaasa baneen lammiilee nagaa afur ajjeesee kanneen kudhan ta'an ammoo akka malee madeessuu gabaasii arganne saaxile. Oduun arganne akka ifa godhetti gaafa majjii 25 bara 2017 godina Booranaatti waraanni wayyaanee koomaand poostii konkolaataa uummataa yaa'a bal'oo fi bulee horaa gidduutti tajaajila geejjibaa kennu kan uummata nagaa fe'ee deemaa ture irratti dhukaasa roobseen lammiilee nagaa irratti gaaga'ama guddaa dhaqqabsiiseera. Waraanni koomaand poostii kun guyyaa jedhame kana ganama keellaa magaalaa Mooyyaaleetti argamu biratti konkolaataa uummataa irratti dhukaasa roobseen lammiilee nagaa afur battalumatti ajjeesee kanneen sadi ta'an akka malee madeessuun du'aaf jireenya gidduutti akka argaman gabaafameera. Kana malees lammiileen nagaa torbaa ol ta'anis madeeffamanii hospitaala Mooyyaalee geeffamaniiru. mootummaan abbaa irree wayyaanee godina arsiitti basaasota hedduu bobbaasuun dhaga'ame basaasonni bobba'an kunniin loqoda afaan oromoo godinoota oromiyaa adda addaa kan dubbatan hoggaa ta'u ilmaan oromoo nagaa manneen hidhaatti guursisuuf sirna abbaa irree wayyaaneen akka leenji'anii bobbaafamantu himama basaasoti kunneen adda bilisummaa oromootu nu bobbaase qeerroo bifa haaraan ijaaruuf dhufne jechuun ilmaan oromoo keessattuu qeerroo dargaggoota oromoo hidhaatti naqsiisuuf akka qopheeffaman ibsameera. oduun arganne akka mul'isutti maallaqi guddaan kan kaffalamuuf hoggaa ta'u bobbaa godina arsiitti godhaniif baatii sadii ol akka turanis hubatameera. Basaasoti wayyaanee godina arsiitti bobbaafaman kunneenis ji'atti qarshii kuma torba sirnicharraa ji'oota sadii oliif kan argatan ta'uu kan saaxile oduun kun ji'oota sadiin booda ammoo gara godinoota birootti akka dabarfamanii fi karoorri diinaa kun ji'oota kudha lamaaf guutummaa oromiyaatti akka itti fufu maddeen keenya ifa godhum. kanumaan wal qabatees qeerroon oromoo godina arsii keessaa ilmaan oromoo maraaf keessattuu qeerroo dargaggoota oromoo maraaf namuu caasaa qeerroo kanaan dura beekamuun ala dhimma qabsoo bilisummaa oromoo kan ilaallatuun nama hin beeknee fi hin ilaallanne waliin akka hin mari'annee fi hin dubbanne dhaamsa dabarsee jira. Godina Arsii Onaroobeetti wayyaaniin midhaanii fi zayita gargaarsaa warra namoorman jedhu dhoorkatuun beelaan adabaa jira. oduun sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabe akka saaxileetti godina arsii onaroobeetti gargaarsa midhaaniif zayitaa ganda tokko firee ganda kaan ammoo dhorkataa jira yeroo ammaa kana gandoota onichaa kanneen akka jiddaa roobee ataabaa dooyyoo ataabaa roobee fi suudee simbixaa keessatti beelli uumame ummata hubaa kan jiru hoggaa ta'u mootummaan wayyaanee garuu gargaarsa meeshaa siyaasaa godhatee ummata ittiin miidhaa jiraachuun barameera. kunis sirnichi karaa dabballoota isaatiin kan gargaarsa midhaanii argatuu qabu kanneen fincila xumura gabrummaa irratti hin hirmaatiin malee kan nu mormee argatuu hin qabu jechuun ummata beelaan rakkataa jiru daran miidhaa jiraachuudha oduun arganne kun kan saaxilu. Oduu xumuraatiin. Kisaaraa diinagdee wayyaanee mudateen dhaabbileen fi ijaarsonni gurguddoo sirnichaa hedduun liqaa itti fe'ameen danqamaa jiraachuun gabaafame. korporeeshinotii fi piroojektootii wayyaanee gurguddoon hedduun hanqina baajataa guddaa isaa mudatee fi liqaa maallaqaa biliyoonotaan lakkaa'amu irratti fe'ameen bakka jiranitti dhaabbatuuf akka dirqaman odeessi arganne addeessira. Akka kanaan korporeeshiniin baabura Itoophiyaa bara baajataa qabame kanatti birrii biliyoona 25.9 barbaachisu keessaa harka dhibba keessaa 43 ta'u liqiidhaan dhaabbilee faayinaansii addunyaarraa argatuuf abdatame hanga ammaatti argachuu dhabuun kasaaraan guddaan akka isa mudate oduun arganne kun ifa godhee jira. Kana malees osoo jiru hidha laga Abbayyaaf jecha liqaan boondii biliyoona kudha torba tuqaa ja'a ga'u akkasumas daandiin baabura salphaa jedhamu kan magaalaa Finfinnee keessaa irra kasaaraan birrii biliyoona tokko tuqaa saddeet isa mudachuun addeeffameera. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwateera qophiilee keenya hafan hordofaa.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa meetir baandii digdamii shan kiiloo heerzii kuma kudha tokkoof dhibba saddeetiif kudhan irratti isiniif tamsa'aa jiruudha qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabe ammallee itti fufee jira. sabboontonni Oromoo Somaaleelaandii fi Puutlaandii keessatti maandheelee adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaraman ayyaana guyyaa wuboo kan bara 2017 bifa seena qabeessa taheen kabajaniiru. Sirna kabaja ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo baranaa miseensotaa fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo naannichaa geggeesse kana ilaalchisuudhaan gabaasa qindeeffanne kunooti itti dhiyaadha.
Sabboontoonni Oromoo Somaalilaand fi Puuntlaand keessatti maadhilee adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaraman ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara kuma lamaa fi kudha torbaa bifa seena qabeessa ta'ee fi ho'aa ta'een kabajetan. Sabboontoonni Oromoo konyaa riqicha woboo fi konyaa Sheek Bakrii Saphaloo jalatti ijaaraman kunneen magaalota akka Galkaayyoo, Barbaraa, Laas Anood, Bosaasoo, Hargeysaa fi bakkoota adda addaatii walitti dhufuudhaan amajjii tokko bara kuma lamaa fi kudha torba guyyaa waraana bilisummaa Oromoo sirna miidhagaadhaan ayyaaneffatanii jiru. Sirna kabajaa guyyaa waboo miseensotaa fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo Puuntlaand fi Somaalilaand keessatti argaman gaggeessan kun faaruu alaabaa Oromootiin eegalee eebba guddootaatiin sagantichi banamuu kan eeru gabaasni sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe seenaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan ibsi bal'aan kennamuu hubachiisa. Walaloo fi qophiileen ayyaanicha ilaallatan adda addaatis kan dhiyaatan yoo ta'u irree fi gaachana uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo daran jabeessuudhaafis gumaachi maallaqaa taasifamee jira. Haaluma kanaan sabboontonni Oromoo maadhee konyaa riqicha woboo jalatti ijaaraman kan magaalaa Gaalkaayyoo birrii kuma afurii fi torbaatamii torba kan magaalaa Bosaasoo birrii kuma tokkoo fi saddeettama akkasumas sabboontonni magaalaa Laas Anooditti argaman birrii kuma sadii fi dhibba tokkoo fi shan kan arjooman yoo ta'u kana keessaa qarshiin kuma lamaa fi dhibba afur sabboonaa Oromoo obboo falmataa saba Oromoo jedhamuun kan gumaachame ta'uu oduun argannee ni hubachiisa. Walumaagalatti ilmaan Oromoo konyaa abaa'oo riqicha oboo jalatti ijaaraman waraana bilisummaa Oromootiif birrii kuma saddeeti fi dhibba lamaa fi jahatamii lama gumaachanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun sabboontoonni Oromoo konyaadhuma riqicha oboo jalatti ijaaraman kan magaalaa Hargeysaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara kuma lamaa fi kudha torbaa wayita ayyaaneffatanitti irree fi gaachana saba Oromoo waraana bilisummaa Oromootiif qarshii kuma jaha fi dhibba afur arjooman. Isaanis maadheen dubartoota ifa bilisummaa birrii kuma afur, maadheen laggasaa wagii birrii kuma tokkoo fi dhibba jaha, maadheen booranaa bareentoo birrii dhibba shan akkasuma maadheen odaa bultuma immoo birrii dhibba sadii walumaa galatti sabboontonni Oromoo magaalaa Hargeysaa birrii kuma jaha fi dhibba afur arjoomuu gabaasaan arganne ni hubachiisa. Gabaasa walqabateen gaheen maadheen konyaa abaa'oo Sheek Bakrii Saphaloo kan magaalaa Barbaraatis ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan baranaa sababeeffachuudhaan waraana bilisummaa Oromoo jabeessuudhaaf birrii kuma lamaa fi dhibba shan gumaachuu isaaniitu gabaafame. Maayirrattis ibsa ejjennoo waloo qabxiilee adda addaa of jalaa qabu baafatanii jiru sabboontonni Oromoo kunneen ibsa ejjennoo isaaniitiinis Puuntlaand fi Somaalilaand bakkoota adda addaatti maadheelee adda bilisummaa Oromootiin jaarmaa keenya cimsannee karooraa fi qajeelfama dhaaba keenya irraa nutti kennamu hojiirra oolchinaa jedhan. Oromummaa fi abaa'oon qabeenya uummanni Oromoo gamtaadhaan waliin qabu ta'uu kan hubachiisan sabboontonni Oromoo kunneen ilaalcha farra qabsoo bilisummaa Oromoo ta'ee fi duula hoogganoota adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gaggeeffamu hundaa jabinaan akka dura dhaabbatan ibsanii warreen ololaa fi afanfajjii diinaatiin dogoggoranii daandii sirriirraa maqanis akka karaa qajeelaatti deebi'anii bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsuudhaaf hojjetan dhaamsa dabarfatan. Furmaanni tokkichi Oromoo fi Oromiyaa gabrummaa afaan qawweetiin itti fe'ame jalaa baasu qabsoo hidhannoo qofa ta'uu hubanneerraa ka jedhan sabboontonni Oromoo Puuntlaand fi Somaalilaanditti guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajuudhaaf walitti dhufan waan ta'eefuu gumaacha feessuun cinaa dhaabbachuudhaa kaasee hanga qaamaan dirree falmaatti hiriiruutti qabsoo hidhannoo waan barbaachisu hundaan cimsuudhaaf kutannoo qaban ibsuudhaan waadaa isaanii haaromsan. Ilmaan Oromoo mootummaa gabroonfataa TPLF wayyaanee jala lubbuu isaanii baafachuudhaaf baqatanii naannawa Somaalilaand fi Puuntlaanditti argaman guyyaa bilisummaa Oromoo kaleessuudhaan biyya abbaa isaanii Oromiyaarra bilisummaa fi kabajaan jiraachuudhaaf qabsoo bilisummaa Oromoo gama danda'amee fi hundaan akka daran finiinsan waamicha lammummaa dhiyeessaniif. Ilmaan Oromoo guutummaa addunyaarra jiran yeroon kun yeroo tokkummaa fi murannoo irra jabaa ta'een alaa keessaan sosso'uun irraa eegamu ta'uu hubachuudhaan waraana bilisummaa Oromootiif deeggarsa taasisan akka cimsan dhaamanii basaasota, ergamtoota, gantootaa fi ayyaallaallattoota akkasumas warreen akeekni farrummaa qabatanii deeman duraa fashaluurraa kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootti duulaa jiran maqaa adda bilisummaa Oromootiin daldaluudhaaf yaalaa jiran hundaa dura dhaabbannee fashalsuudhaan akeeka gootonni Oromoo kaleessaa hanga ammaatti wareega qaalii itti baasaa jiran galiin gahuun dirqama dhala Oromoo sabaa fi biyya isaa jaalatu hundaa ta'uu uummata keenyaaf dhaammannaa jedhan. miseensotaa fi hoogganoota akkasumas deeggartoota adda bilisummaa Oromoo ololaa fi duula roga hedduu farreenii fi diinan Oromoo banan cichoominaan irra aananii qabsoo bilisummaa Oromoo sadarkaa har'aatiin gaaniif kabajni qabnu ol aanaa ta'uu ayyaanuma kana sababeeffachuudhaan ibsinaa ka jedhan sabboontonni Oromoo kunneen keessumaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroon bilisummaa wareegama qaalii baasaa jiran mararfannoo fi jaalalli isiniif qabnu ka hundaa olii ta'uu ibsina waan nurraa feessu hundaanis isin cinaa jiraachuu keenya irra deebinee mirkaneessinaa jedhan ibsee jennoo waloo sirna kabajaa guyyaa oboo puuntlaand fi somaalilaanditti gaggeessaniin booda baafataniin. Oromiyaan dhiiga ilmaan ishiitiin ni bilisoomti kaayyoo fi akeeka gootonni Oromoo irratti wareegaman bakkaan ni geenya yaadannoo fi ulfinni bara baraa gootota wareegamaniif haa ta'u gadaan gadaa bilisummaati injifannoo uummata Oromoof konyaa riqicha oboo fi sheek Bakrii Saphaloo puuntlaand fi somaalilaand.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa irra geenye jirra. Innis guyyaa woboo ammajjii tokko kan bara kuma lamaaf kudha torbaan waraana bilisummaa Oromoo waliin giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajachuuf kanneen biyya alaa irraa dhufan keessaa biyya Ameerikaa Minisotaa irraa dargaggoonni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda adda addaa kennaa turanii fi jiran keessaa dargaggoo Baayyisaa Garbii fi shamarreen Hawwii Qinaaxii isaan tokko haasawa gaggabaaboo isaa wal duraa duubaan taasisan akka itti aanutti simbiraan keenya itti dhiyaadha. Ayyaana ogoojii guyyaa dambee malee maqaa madiinaatii kanaaf kabajamaa abaarratti.
reefin gaachanni oromoo woboon jirtu woboon jirtu hayyee bakka jiraattan bara baraan numa jiraattu hooggantoota adda bilisummaa oromoo kabajamtoota waraana woboo akkasumas keessummoonni adda addaa baga nagaan guyyaa woboo asitti wal argine jedha.
baay'eellee waanan dubbadhuun qabu na- na dura hundumtuu waan baay'ee jedhaniiru waan baay'ee dubbataniiru natti nafii dhumaan sinfuun duratti ba'e nagaa sin gaafachuudhaafi eh, barri kun anaafi a- calqabaa amma xumuraatti bara gammachuu akkanaa ta'uun abdadha maaliif hojjettan jireenya koo keessatti kana na'u woboo eh, arguu ture isas immoo bara na argeeraa galata rabbii bagan dhufee sin argee hedduun gammadee haalan eegurraan daran cimtanii qindoomtanii keessattuu immoo qeerroo akkanatti asitti arguu kootiif hedduun gammadee hedduunis immoo isinitti boone. Ammas uummanni Oromoo biyyoota adda addaa keessa faca'ee jiru jaalatus jibbus gaachanni isaa isin kophaa abdiin isaa isin qofaa akka ta'e ni beekama. sunis immoo jecha kobaan otoo hin ta'in gochaan simbira dhaabachuudhaan isiniin dhaadachuudhaan abdiidhaan boru biyya kootti nan gala woboon bilisa na baasee jedhanii isin eegaa jiru isinis immoo qeerroo waliin taatanii keessaaf alaan harka wal qabattanii mootummaa nama nyaataa kana oromiyaarraa buqqistanii akka biyya keenyatti nu deebistan abdii guddaan isinirraa qaba. nuti warri biyya hambaa jirru haalan dura qabsoo bilisummaa oromootiif woboodhaaf tattaaffii godhuun ala kana booda daran cimee akkan tattaaffii godhu haamleefiin cimina naa kennitaniittu kanas immoo akkan godhu waadaan sinii gala dandeettii koofiin waanan qabu maraanuu simbira dhaabachuudhaaf. hayyee hedduu galatoomaa barri bara bilisummaa fi injifannoo akka nuu ta'u hawwaa waaqayyo ayyaanni oromoo ayyaanni abbaa keenyaaf haadha keenyaa galma keenya irra akka ejjennu galma keenya irra akka dafnee ejjennu nu haa gargaaruu jedhaa galatoomaa waggaa dhufu waaqayyoo jedhe akka sin biratti deebisee na agar sin wajjiniin oromiyaa keessatti kabaju naa godhun jedha galatoomaa kabajamaa.
hunda dura hedduu galatooma carraa argattee bara kuma lamaaf kudha torba moraa leenjii giddugala adda bilisummaa oromoo waraana bilisummaa oromoo kan lubbuu isaa laatee iddoo kanatti dirree falmaa irra jiru irratti argattee hirbuu kiyya kan bara kuma lamaaf kudha torbaa ariifachuuf hedduun gammadaa hunda dura hoogganoota adda bilisummaa oromoo osoo hin dadhabiin barata dheeraa dukkana sana keessa dabarsanii har'a immoo bara ah, qabsoon kun baay'ee shakkite keessa warra geessan dura galateeffachuun barbaada yeroo tokko hoogganoota adda bilisummaa oromoo baroota kana guutuu dadhabbii malee asiin gaaneef walumaa galatti harkaan rukutaati. itti dabaluudhaan waraana bilisummaa oromoo haadha isaa abbaa isaa qeesaa dhiisee lubbuu isaa saba isaaf laatee ofii keessaniif akka harkaan rukutaafi. Eh, yeroon gara kanatti jaala kiyya jaalayawwii wajjin dhufu ah, kophaa keenya osoo hin taane eh, konyaan adda bilisummaa Oromoo kan biyya Ameerikaa kutaa milisootaa keessa jiraatu eh, bakka kana dhufuu keenya ni beeku alaabaa isin amma qabattan kana caayalee adda bilisummaa Oromoo miseensa adda bilisummaa Oromoo eh, waan akka sinkeetti waan akkasii kana gootan waraana keenya bira dhaqaatii achumaan nagaa nuu gaafadhaa yeroo isaan jedhanii waan kana finnee yeroo dhufnu hedduu gammannee isaaniifis akka harkaan rukutaa. hawaasni oromoo biyya adda addaa keessa jira Ah, kanarratti eh, gara fuulduraatti dhufee isin jajjabeesse isinis immoo yeroo akka hawaasni biyya alaatii dhufu isin arguu akka isin gammaddan argineerra nuunis immoo hirbuu keenya ariifannee gara jedhee barri kuma lamaaf kudha torba kan injifannoo kan milkii akka nuu ta'u shakkii hin qabnu kanaaf jabaadhaa isin wajjin jirraa qabsoon qeerroon biyya keessaa godhaa jiru qabsoo isin dirree irraa godhaa jirtanii dirreen kun dirree isin itti sammuu keessan qabsoo kanaaf of kennitanii dirree falmaa dhugaatti seentan ta'uusaa dhufee ija koon argee jireenya keessan keessa jiraattan maal akka isin jaalala isin jaallummaa waliif qabdan yeroon ergoo hedduun gammadee isa jalqabaa kooti iddoo dirree kana dhufee arguuni kun immoo hedduu na gammachiiseera anis immoo lafan dhaqutti daran dachaa dachaa isa kana durii caalaa dirqamni lammummaa oromummaan irra jiru isaa beekee waan an danda'u godhuuf fuuldura keessatti waadaa isinii seenaa fayyataa asaa hedduu hin qabu asaa hedduu bifa adda addaan walaloon sirbaan nutti himtanii jirtanii fayyataa yeroo baay'ee diinni waraanni bilisummaa oromoo hin jiru karaa tokko immoo as galagalee waraanni bilisummaa oromoo kaan immoo abaawoo deeggartan jedhee nama hidha ofiisaayyuu afaan faajja adda addaa keessa jira kanaaf yeroo itti diina kana wajjin waraanni bilisummaa oromoos uummanni oromoos hudhee wal qabee jiru waan ta'eef isinis jabaadhaa nus dirqama keenya keessumaa karaa waraana kana jabeessuu warra biyya keessaa jabeessuu karaa maallaqaa karaa danda'uuf karaan argamuuf karaan argamneen godhuudhaaf amma sirra deebi'ee waadaa isinii seennaa fayyaa ta'u ulfaadhaa jiraadhaa bara milkii bara nagaa isiniif haa ta'u jedhaa hunduma keenyaaf haa ta'u.
Ayana obodi, ayana mtevare, masana dinadi, kana tabajama abarati, kana tabajama ororati, sitobara ya bayana rati, ilmano ramona ketami alati. Thank you. Thank you. Thank you. Thank
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin addaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu biraatiin hanga wal deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.